Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika radiyo y'ijwi y'amerika isamanya i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutubonera ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe n'iyi federika mukije yateramije ibiganiro byo kuri isaha ibiganiro tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza ca korona cadutse kw'isi yose ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya ingingo yafashwe na abarongoye ikambi y'impunzi ya mutenderi mu gihugu ca tanzania isaba impunzi iyo ariyo yose kwitura igipolisi imbere yo kuja kw'ivuriro rirateye impungenge impunzi zo muri iyo kambi noneho umuntu ataragwara woca umutegera kuza gutora agatabo kugira ngo aze kugatora atarivuza na rimwe kandi ataragwara murumva rero aramutse agwaye naho akaca agenda bakaca banka kumuvura bakaca bamutuma ku gipolisi ivyo bintu kwera ibi natwe biratubabaza kandi biradutangaza uyo ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu ikambi ya mutenderi mu gihugu ca tanzania ni inkuru ca kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka afurika ibiyaga binini arimwo ibitigiri vy'abantu banduye umugera wa korona vyiyongeye bishobora gutuma hafatwa ingingo zisaba abantu kuguma mu ngo zabo inkuru y'imigambi yo kurwanya ruswa mu burundi hamwe n'inkuru y'abanyagihugu b'i rubavu mu rwanda batewe amakenga n'ubusuma hamwe n'ubundi ubugizi bwa nabi turazigaka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka umugenzi wacu aloise bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze frederike perezida donald trump yabwiye abarepublikane ko uburyo bwonyene abademokrate bazomutsinda mu matora mu kwezi kw'icumi na kumwe ari mu kwiba amajwi babicishije mu buryo bwa posita trump yabishikirije igihe intumwa z'umugambwe w'abarepublikane ziri mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe mu gisagara ca charlotte muri leta ya carolina y'uburaruko bamwemeza kuri uyu wa mbere ko ari we azowuserukira mu matora kubera umugera wa korona umugwi muto w'intumwa z'abarepublikani niwo wagenye trump n'icegera ciwe mike pence kwitoza muri manda ya kabiri inyuma y'isaha ariko arashikiriza ijambo perezida trump yaragirije abademokrate ko bariko barakoresha ikiza ca covid 19 kugira bazokwibe amajwi trump yavuze ko mu gihe biden yotorwa mu kwezi kw'icumi na kumwe indoto za amerika zizoba zipfuye yemeje kandi ko amerika itazigera iba igihugu cy'igisosiyaliste mu gihe trump yifatiye mu gahanga joe biden umukandida w'abademokrate hamwe n'umugambwe wabo umurepublikani nawe yahoze ari senateri wa arizona jeff flake hamwe n'abandi barepublikane barenga mirongo ibiri bahoze muri kongere ya amerika bahisemo kwiyunga n'abademokrate mu gushigikira biden mu mwanya wa perezida iri koraniro kaminuza ry'abarepublikane rizosozerwa ku munsi wa kane ibiganiro hagati y'intumwa zarungitswe n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ka afurika yo mu burengero cdao hamwe n'akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri mali byarangiye ejo ku munsi wa mbere ataco bafunditse kukuntu igihugu cosubira kurongorwa n'abasivile izo mpande zibiri zavuze ko perezida ibrahim bubakar keita uwo ishyirahamwe cdao ryari ryasabye ko asubira ku butegetsi atacizere cy'uko azowusubirako umuvugizi w'ako kagwi kafashe ubutegetsi colonel ismail wage yavuze ko ata na kimwe cyumvikanywe ko ko ari bo bazoganira hagati yabo bakazomenya uko ibwirizwa shingiro ryo kubakwa leta ya pakistan yaratumye ko intumwa z'abatalibani mu biganiro ku murwa mukuru islamabad bigamije kurangiza intambara mu gihugu kibanyi ca afghanistani abatalibani na leta ya afghanistani baheruka kuvuga ko bari mu myiteguro yo gutangura ivyo biganiro inyuma y'umunsi mukuru w'abayisilamu eid al adha warangiye mu ntango z'uku kwezi ariko ntivyashobotse bitangura kubera ibibazo vyo guhanahana abanyororo izo mpande zibiri zimaze hafi imyaka ibiri mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abanyagihugu umushikiranganji wa pakistan ajejwe imigenderanire shah mahmud kuresh yavuze ko izo ntumwa ziri islamabad kandi igice ca mbere c'ibiganiro gitangura kuri uyu munsi wa kabiri mu ihanahana ry'imbohe leta ya afghanistan imaze kurekura abatalibani hafi ibihumbi bine amajana atandatu na mirongo umunani mu gihe abatalibani bavuga ko bamaze kurekura abajejwe umutekano igihumbi ba afghanistan ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ritekanya muri iyi ndwi kwemeza ko indwara y'ubukangwe yarangiye burundu ku mugabane wa afurika ni nyuma y'aho muri nigeria igihugu cya nyuma cyari kikibangamiwe n'iyo ndwara ata muntu yabonetse ayirwaye mu myaka itatu ikurikirana abarokotse ubukangwe bariko barishima kubona iyo ndwara yarahanaguritse n'aho benshi bagifise ingorane nigeria nicyo gihugu cya nyuma ku mugabane wa afurika cyari kigisigayemwo ako karanda giheruka kuronka abarwayi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntara ya borno umugwi w'abaharanira agateka k'abamugaye muri nigeria bavuga ko mirongo ine ku ijana ry'abagendana ubumuga mu gihugu barokotse ubukangwe benshi muri bo bakaba babayeho mu bukene budasanzwe urakoze yaroyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mu kanya amakuru avugwa mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyohere mu rwanda aho ibitigiri bandura umugero wa korona bibandanye kwiyongera byateye akoba bamwe ko mu gihe byokomeza kwiyongera ubutegetsi bushobora kongera gufata ingingo ya guma mu rugo asunta kabuyi umenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda niwe adufitiye iyi nkuru umubare w'abantu magana abiri banduye virusi ya korona ku munsi umwe niwo munini ubonetse kuva iki cyorezo cyagera mu rwanda mu kwezi kwa gatatu uku kwiyongera kw'abandura kwatumye abaturage bashya ubwoba ibintu bisa nk'aho ari bishya kuri benshi kuko mbere wasangaga hari abantu bakeka ko uburyo covid cumi n'icyenda ivugwamo hazamo no gukabya covid ni icyorezo gikomeye cyane kiraduhangayikishije twese abanyarwanda n'abatuye mu rwanda cyangwa se uko turi kuyumva irakomeye impungenge turazifite nyinshi cyane kandi izo mpungenge ntabwo twabura kuzigira kuko kuguma mu rugo biraduhangayikishije rwose dufite impungenge nyinshi cyane zikomeye icyorezo kirahari kandi turakibona twese n'ingaruka ziragaragara abantu badakomeje kwirinda biragaragara cyane ko abantu basubira mu rugo byaba byiza abantu birinze kugira ngo icyorezo kirangire gahunda zikomeze nk'ibisanzwe imibare nteye ubwoba cyane biteye ubwoba cyane benshi baribaza ko leta ishobora gusubizaho ingamba zikomeye zo kurwanya ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cyane cyane mu mujyi wa kigali mu cyumweru gishize nibwo umujyi wa kigali wafashe umwanzuro wo gufunga amasoko abiri akomeye kubera ukwiyongera kw'iki cyorezo kugeza ubu iyi virusi imaze kwica abantu cumi na babiri mu rwanda abashinzwe ubuzima mu gihugu bakagaragaza ko ari ikibazo giteye inkeke uyu ni dr sabin sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc nkurikije imibare turi kubona dufite impungenge y'uko iki cyorezo kidahagaze ku muvuduko kiriho uyu munsi cyane cyane mu mujyi wa kigali turaza gupfusha abantu benshi turaza gupfusha abantu benshi turi mu ibara rya oranje turagana mu mutuku e, kugira rero ngo winje mutuku buriya ibintu biba byabaye bibi ni hahandi uzumva ngo uzatangira ibyo mwavugaga nta muntu ndapfusha tuziranye ntawe urwaye kovide tuziranye noneho biraza kuba biraza kuba wumve masenge mubyara umuntu twakoranaga wa wundi wari uri mu bitaro bityo bityo naho rero tudashaka kugera wowe utekereza ko kovide ari igicupuri usuzamenya ko atari igicupuri ari uko igutwaye umuvandimwe uzi kuko aba bantu cumi n'umwe bitabye imana ntabwo bagombaga kuducika bagomba kuba bahari ariko kovide bayandujwe n'abantu bameze neza nkatwe twese iyi mvugo ya muganga nsanzimana ndetse n'izindi z'abayobozi bamaze iminsi bavuga nizo zituma hari abaturage bibaza ko baba bagiye gusubizwa mu rugo ibintu bigaragara nk'ibitaboroheye kuguma mu rugo byaratwishe cyane abana bacu ntabwo bashingiwe twaryaga tudakora nk'uko mbikubwira nyine urumva ni igihombo gikomeye cyane ntabwo twashoboraga kujya gushyingura abacu kuzi kugira ngo upfushe umubyeyi tujye kumushyingura n'ubundi mbona imibare igumye kwiyongera ushobora gusubira mu rugo nanone bakongera bakaba badufungira bituma imirimo imwe n'imwe ihagarara ngewe ni byinshi naho turi ko nk'akazi karahagaze u rwanda rwari rwashyizeho gahunda ya guma mu rugo mu kwezi kwa gatatu gahunda abanyarwanda bamazemo iminsi mirongo ine n'itanu irangira benshi bagaragaza ko ubuzima bwabo bwari mu kaga bamwe batakaje imirimo abandi bahura n'ikibazo cy'inzara ku bana hagati y'abantu kuragabanuka ku buryo kongera gufungura ibikorwa bimwe na bimwe mu kwezi kwa gatanu byatumye benshi biruhutsa gusa nanone imibare y'abandi uri umunsi ku munsi yongeye gutuma bamwe bibaza ko baba bagiye gusubira mu bihe byabashaririye byaguma mu rugo itangazo rya minisiteri ryo kuri iki cyumweru cyumweru ryerekanaga ko umuntu wa cumi na kabiri yahitanywe na covid cumi n'icyenda ku butaka bw'u rwanda ari umubyeyi w'imyaka mirongo irindwi n'umwe iyi minisiteri kandi yagaragaje ko mu barwayi bashya basanganywe ubwandu ijana mirongo itandatu na bane ari abo mu mujyi wa kigali bapimwe mu masoko ya kigali i rusizi habonetse makumyabiri n'icyenda bapimwe mu bibasiwe kurusha abandi i rubavu habonetse batanu mu gihe mu karere ka huye hakuwe babiri kuva umurwayi wa mbere wa virusi ya korona agaragaye mu rwanda minisiteri y'ubuzima ivuga ko imaze kubona abarwayi ibihumbi bitatu na mirongo inani n'icyenda bamaze kuyandura abamaze gukira ni igihumbi magana arindwi mirongo itanu na batanu mu gihe igihumbi magana atatu makumyabiri na babiri bakirwaye n'abantu cumi na babiri bamaze kwitaba imana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumita tukivuga ku rwanda kandi bamwe mu banyagihugu mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu bavuga ko bageramiwe n'ubusuma hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi basaba leta kubakingira kuko batinya ko bashobora no kwicwa ni inkuru yateguwe na claude ganza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano twazanye inka barazitwiba dusigariraho none ubu nari mfite ihene nkurura ebyiri z'amajigija ejo barazibaze nijoro mu nzu yazo ni umwe mu baturage bo mu mudugudu wa bwiza mu kagari ka bisize ho mu murenge wa nyakiriba mu karere ka rubavu arasobanura icyo we na bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi ubu bujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka ni uko dutuye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akaba twe batoteza nareho nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshuro ebyiri duturanye n'abandi nkasanga hari igihe nakekamo n'ingengabitekerezo ahubwo ikibyihishe inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano umwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni icy'umuntu ari cyo yaziraga ni ukutugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava inda imwe baterwa iminsi itatu aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababone urwaho babice ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano twazanye inka barazitwiba dusigariraho none ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze nijoro mu nzu yazo ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta idusabire umutekano ubugingo bwacu naho abaturanyi bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe ziriya hene ubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu iyo izo hene batazibaga bari kutubaga icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha nubwo aba baturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica amarenga y'uko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro bya bamwe bigashimangira ko akiriho twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica byari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nanjye sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari aritwe batoteza bikuba inshuro ebyiri nareba kugira ngo bikuba inshuro ebyiri ku ngo rero nkasanga binyubeye umutekano mbona ntawo ntawo ntawo nta mutekano dufite ntawo nta na mukeya ubuyobozi bw'umurenge wa nyakiri bavuga ko ibi bibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo tuyishimiye jean bosco uyobora umurenge avuga ko bamwe mu bakekwaho ubu bugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije icyo nababwira ni uko njye ubwanjye nimugoroba mu baturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi ikimenyetso twabaha ni uko abajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira turi kumwe nabo n'uzashaka guteza ikibazo azafatwa kandi ahanwe nk'uko amategeko abiteganya icyo rero twakora ni ugukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa mu mirenge itandukanye yo mu karere ka rubavu hamaze iminsi havugwa ubujura buciye icyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana habyarimana gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje nta gihe ubujura butabayeho buriya ubujura igihe cyose eh, bwagiye bubaho ahubwo icyo cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
imutendere mu gihugu cya tanzania naho abarongoye ikampi impunzi barafashe ingingo isaba umuntu wese arwaye kubanza kwitura igipolisi imbere yo kuja ku ivuriro iyo ngingo ntiyanezereye impunzi zituye muri iyo kampi ni inkuru ya james jovin umumenyesha bakuru w'ijwi ry'amerika bisaba yuko botegezwa kumenya ko abo bantu batarivuza bakabaha ubutabo naho ibindi byo kubarunga ku gipolisi ni ukubagora kandi no kubatera ingora kuva kera itegeko ryariho umuntu yakomeretse niwe yabanza guca ku gipolisi mbere y'aho ajya ku ivuriro ariko uburongozi bwo mu nkambi ya mutenderi bufashe ingingo y'uko uwo ari we wese yagiye kwivuza ubwa mbere asabwa kujya ku gipolisi kugira aronswe urupapuro rumuranga ishyirahamwe croix rouge rikorera mu gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya mutenderi hari urupapuro ruranga abagwayi ritanga ku mpunzi uburwayi bwa mbere kenshi usanga atagwa afise bigatuma arungikwa ku gipolisi mbere y'aho avurwa iyo ngingo ntinezereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya mutenderi kubera umuntu arembye cyane yohava akikana atarashika ku ivuriro aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika hariho abantu baza kwivuza bakabanza kuja ku gipolisi kubera yuko baba bakomeretse ibyo niryo tegeko ryariho kuva na kera turarizi mugabo hariho abandi bantu batuma kuja ku gipolisi kubera yuko ngo ati atagakarata afise hariho agatabo batanga kemeza yuko ufise ako gatabo ariho uvugwa mugabo n'abandi ugiye kuraba batarigera bagwara noneho umuntu ataragwara woca umutegera kuza gutora agatabo kugira ngo aze kugatora atarivuza na rimwe kandi ataragwara murumva rero aramutse agwaye naho akaca agenda bakaca banka kumuvura bakaca bamutuma ku gipolisi ivyo bintu kweri natwe biratubabaza kandi biradutangaza kuko abantu bose si ukuvuga ngo baragwara kandi ntibagwarira rimwe nyajewe nihayiko akarorero kuva ashika mu nkambi jewe sindahagwara malariya canke ibindi kuko ivyo bavura bavura malariya bakavura inzoka bakavura iki mugabo utaragwara udafise ako gatabo none wumva woca ukaronka gute bisaba yuko botegezwa kumenya ko abo bantu batarivuza bakabaha ubutabo naho ibindi vyo kubarunga ku gipolisi ni ukubagora kandi no kubatera ingora twebwe ivyo tubona kandi twosaba twasavye n'imbere y'igihe ni uko kumbure kubera bigorana ugasanga umuntu agiye ku bitaro bamutumye ku gipolisi kandi aremvye ni uko twosaba hobaho umuntu aserukira kwakira ibiro by'igipolisi ku bitaro kugira nimba muri icyo gihe bishitse akaza umuntu atafise ako gapapuro byotuma yuko aja ku gipolisi kandi aba afise ifomu imwerekana ko ari impunzi yuko ivyo bintu bimugirira kuko uravye kuva ku bitaro bikuru ugenda ku biro by'igipolisi ni ni urugendo runini cyane benshi rero baracumukura na cyane cyane iyo bibaye mu ijoro tukarangiza dusaba ko uwaserukira ibiro by'igipolisi yoba hafi akaja ku bitaro bakamuha kumbura hakorera kugira hageze umuntu agira ibibazo nk'ivyo bamufashe aho kurinda kwiruka biruka kugenda ku gipolisi hari gusanga bumva kugira baguha urwo rupapuro rwemeza yuko uwo muntu kumbure eh, avugwa rero nico gituma rero twagomba gusaba twebwe ko uwo muntu yoba hafi kuko benshi kweri baragira ivyago hari igihe abaganga banga kumwakira ngo makanga bagire urwo rupapuro hari igihe baza kumwirukira ugaca usanga umuntu aritavye n'imana twe nivyo twabona rero yuko twosaba kuko bo- amagara y'umuntu eh, arasesetse ntibayora naho biri uko ikibazo cy'ubuvuzi ntikirakemuka mu nkambi ya mutenderi umwidogo ni mwinshi y'uko ubuvuzi butagenda neza nk'uko bisabwa ikindi kibazo kandi twama tubona iyo ku bitaro iyo ugwajije nk'umuntu urabona hari umuntu afatwa akiturumbuka mu ijoro ukaca usanga bararondeye abantu bamutera bamutwara mu ivyo bitaro nyene bitwegereye iyo umushikanye siko bamwakira baca bi- baguma ngaho o bikoreye ivy'iwabo bategera yuko baza kumuvura ukabura ukaca usanga bakurungitse ngo ngo subira inyuma muhira ngo uzomugarukana ejo ntugate bamwakire muri uwo mwanya baba- uba bamushikanye wumve nico cose kandi kiratubabaza usanga ntuvuwe ukiuko nyene n'indwara ugiye ubabwira usanga ibidonge baguhaye sivyo ukacagura pasitamoro zonyene bati taha umuvugirizi w'ishyirahamwe croix rouge mu nkambi ya mutenderi we avuga yuko iyo ngingo bifasha gutahura neza abarwayi bo mu nkambi n'abava inyuma y'inkambi kubera iryo vuriro rivura impunzi n'abaturanyi bazo kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
dukubitire mu ikambi ya rusenda mu gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi zisaba leta y'uburundi kuganira na leta ya kongo kugira ngo nazo zibone uko zotahukanwa kuko zirambiwe n'ubuzima bubi zibayemo ni inkuru ya vedaste ngabo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo urunani zahungiye mu gihugu cya tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu bukangurambaga leta y'u Burundi n'iya tanzania byicara bishishikariza impunzi ziri mu makambi ya mutenderi nduta na nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo gusa ugeze mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo usanga iyo atari ko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha leta ya kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hari aho usanga zicika inkambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu rusenda murongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo ziri muri uvira ndabarushimana serafine na ndumukamana aline twabasanze ahakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u burundi ngiye nka jewe n'ukuri n'umuryango wanjye nditeguye kugira ane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banjye bamishiranye bafise imishashi- imi- imishatsi itukura kubera inzara kandi n'amatama yabyimbye abandi matama yagize amaguru yabyimbye urumva ibyo byose nibyerekana yuko ubuzima bubi ngaha tubayemwo aha mu nkambi icyo nosaba umukuru w'igihugu ni uko yoza akagirane akadutora akadusa- akadutahana mu gihugu cyacu iyo twa- iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata nta kubera inzara itwomo yatwishe twabuze tujya guhiga ubuzima bw'abana naje kwiyandikisha kugira ntaye mu gihugu cy'iwacu jewe ikate simu y'inzira ndi nayo ikate simu ya rasiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera kubera inzara inyise naje kwiyandikisha kugira ntaye mu gihugu cy'iwacu kubera ubuzima bubi kubera na- nashonje n'abana araba ukuntu umubiri wakorotse kubera inzara Usho- n'abana afise muhira amatama yahise ubushatsi bwahisiye kubera iki inzara nsengiyumva odase nawe ni impunzi yo mu nkambi ya rusenda agaragaza ko leta y'u burundi yari ikwiriye gushyira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane twe ngaha mu nkambi tumaze uku ni ukwezi kugira gatanu tutaronka irya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi badushyize ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima ntaho dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu turiko turaronka dufungura nico rero twosaba twe twasaba yuko umukuru w'igihugu c'u burundi yoduserukira akadutangira agatanga ugwete ruza ngaha muri iyi kambi ya rusenga yo akagishikiriza leta ya kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushobora guhunguka tukava muri iyi kambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika ntaco dufise dufungura ntaco ntaho dufise twikora nta na hamwe nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi zisabisha gutahukanwa hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u burundi ukiharangwa sinshobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubu kiriyo nta mahoro araboneka mu burundi wahunze iki cyane jewe ikintu nahunze nahunze kumeswa jewe numva umenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numva umenga ntiharagera kubera nyene mu burundi nta mahoro arabonekayo neza nk'abantu twahunze duhunga na cyane cyane nk'imbonerakure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano nk'ipolisi cyangwa igisirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugije ibibanza ugasanga n'abashikiranganji abandi n'abategezi ku rwego rwo hejuru urumva ko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka n'ikindi kandi turabumva amakuru y'imwe mu gihugu cy'u Burundi yuko hari ibice bimwe bimwe gusa uno munsi umutekano cyane muri kurahungabana mu za rumonge mu bice bya- bya kibitoke n'ahandi urumva rero yuko umutekano mu majyamo make ntukwiye naho ubundi bwo twe twifuza guhunguka uretse n'ico nabo twama twumva bafise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano abafashe ibigwanisho ntibarataha ivyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi mirongo ibiri na zitanu zifuza gutahuka mu gihugu cy'u burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe n'uko mu burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara mwomenya yuko mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri kongo ziri kwifuza gutahuka kuri uyu wa kane tariki ya mirongo ibiri na karindwi mu gihugu cy'u rwanda naho impunzi za mbere z'abarundi zizatahukanwa mu burundi ku bushake bwazo vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda w'umutara wa kivu y'epfo tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'uwo munsi venuste shimimana ku itariki ya makumyabiri n'eshanu kanama umwaka wa bibiri na kane mark thatcher umuhungu wa margaret thatcher wigeze kuba minisitiri w'intebe w'ubwongereza yatawe muri yombi n'igipolisi cya afurika y'epfo kimusanze iwe mu mujyi wa cape town yarizwe hakurikijwe itegeko rya afurika y'epfo rirwanya ubucanshuro kubera uruhare yari afite mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu gihugu cya guinee equatoriale uwo munsi yahise arekurwa ariko watanze ingurane y'amadolari ibihumbi magana abiri na mirongo inani uwo mubare w'amafaranga niwe yaregwaga kuba yaratanze kugira ngo hategurwe ihirikwa ry'ubutegetsi muri guinee equatoriale yavuze ko nta ruhare yabigizemo kandi ko atigeze amenya icyo amafaranga yatanze yari gukoreshwa yaburanaga avuga ko yibwiye ko amafaranga yatanze ari gukoreshwa mu gukodesha indege zitwara abarwayi b'abanyafurika batishoboye iyo myiregurire urukiko ntirwayemeye ahubwo rwamuhamije icyaha rumukatira gufunga imyaka itanu ariko ntiyajya muri gereza nyirizina kandi ategekwa gutanga ihazabu y'amadolari ibihumbi magana atatu na mirongo itanu inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye makubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza